muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza ni thomas kamirinda ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ariko nanone nkabona kubona akazi bisaba ubuzwi kwa ntago waza uvuye mu rwongeye gusaba akazi uhita ukabona ako kanya nibyo ntibishoboka rwose uyu ni umwe mu rubyiruko rw'u rwanda babuze akazi ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi leta y'u burundi yafashe icyemezo cyo gusesa umugambwe msd n'itahuka ry'impunzi z'abarundi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mbere y'uko tugera ku makuru yo mu biyaga bigari mureke duhere ku yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na loyizi bigirimana
urakoze tomasi ahagizwe ahanini n'ayavugwa muri afurika ishyirahamwe mpuzamakungu onu rimenyesha ko rifatiye ku bwicanyi buba mu gihugu cya santara afurika ribona ibimenyetso byerekana ko hashobora kuba ihonyabwoko ibyo ntibyashyikirijwe na stephen o'brien icegera cy'umunyamabanga mukuru wa onu ajejwe iby'imfashanyo mu nama ya onu ijejwe umutekano ku isi yakoranye jo ku munsi wa kabiri ibyo stephen o'brien yabishyikirije inyuma y'urugendo yahoramwo muri ico gihugu yaboneyeho akaryo ko gusaba iyongerezwa ry'abasirikare n'abapolisi mu nteko za minuska zisanzwe ziri muri santara afurika ayo majambo yiwe yatumye onu igira amakenga mu gihe iryo shirahamwe ricibuka ingene ryananiwe guhagarika ihonyabwoko ryabaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane mwamenya ko onu ifise abasirikare hamwe n'abapolisi bashika ibihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu muri ico gihugu bacungereye abanyagihugu bakanafasha na leta ya perezida faustin arkanje tuwadera aheruka gutorwa mu mwaka uheze muri ibyo biganiro byo kuri uyu wa kabiri muri onu abagize ako kanama basabye ko horungikwa umurwi munini wa onu kwirabira neza uko vyifashe muri ico gihugu ca central africa umushikiranganji wa misiri w'intwaro mu gihugu hagati yatangaje jo ku munsi wa kabiri ko hafashwe abantu cumi na babiri barimwo abaganga bari mu mugwi w'abantu karuhariwe mu kugurisha ibihimba vy'abantu ako kagwi karuhariwe muri urwo rudandazwa kagiranye amasezerano n'abanyamisiri kugira ibihimba vyabo babihe abanyamahanga ku mafaranga atari make nk'uko uwo mushikiranganji abivuga mu bafashwe harimwo abaganga abaforoma hamwe n'abakozi bakora mu bitaro bamwe bafashwe bariko babaga umugabo kugira bamukuremwo amafyigo hamwe n'igice c'igitigu mu bitaro vy'abayikorera utwabo mu bumanuko bwa misiri abo bafashwe baje biyongera ku bandi mirongo ibiri na batanu bafashwe mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu muri urwo rudandazwa nyene barimwo abigisha mu za kaminuza abakozi mu by'amagara y'abantu hamwe na bene ibitaro inama nshingamateka ya misiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yaratoye itegeko ribuza urudandazwa rw'ibihimba by'abantu hamwe no guhanahana ibihimba hagati y'abanyamisiri n'abanyamahanga kiretse abubakanye oni ishikiriza ko abanyamisiri bakenye baharurwa mu majana buri mwaka bagurisha ibihimba byabo kugira baronke icyo bafungura canke barihe imyenda baba baheranye abandi muri angola naho abantu bashika umunani muri gine murambabarira abantu bashika umunani barapfuye abandi barakomereka igihe umusozi w'umwavu wasenyukira ku mazu y'abanyagihugu mu micungararo y'umurwa mukuru konakiri intandaro ni ngo ni imvura nyinshi murambabarira yahaguye ku munsi wa mbere ibyo byashyikirijwe n'igipolisi hamwe n'abategetsi ba leta kuri wa kabiri ibyo byago bije bikurikira ibindi nk'ibyo byabaye muri siyera leone no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho naho nyene imvura yasenyuye imisozi abantu baharurwa mu majana barafa kuva mu ntango z'indwi iheze abategetsi bavuga ko imvura nyinshi ibandanyigwa muri ico gihugu ca Guinea ishobora guhitana ubuzima bw'abantu barenze abo muri afurika kandi abanyayangora kuri wa kabiri bara- kuri wa gatatu murababarira baratora umukuru w'igihugu mushasha imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikamaze- imaze kumenyesha ko hashobora kubamwo ubusuma perezida jose eduardo dos santos ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda ntiyitoza muri aya matora ivyo ariko ntibibuza umugambwe wiwe mpera uharanira ukwidegembya kw'abanyeyangora guhabwa amahirwe ariko imigambwe ibiri i- muri itanu ihanganye muri na mpera yatanguye kugaragaza ibitagenda neza umugambwe uharanira ubwigenge bw'abanyeyangora unita hamwe n'ihuriro ry'imigambwe ihurikiye mu runani kasa bavuga ko umugambwe uri ku butegetsi ukoresha imodoka za leta ubutunzi bw'igihugu ndetse ngo n'ibimenyeshamakuru bya leta ntibibaha umwanya ungana mu kwiyamamaza kugeza ubu rero komisiyona y'amatora muri angola irahakana ibi birego ikavuga ko amatora aba mu muco mwiza imbere yo kurangiza ishyirahamwe mpuzamakungu rimenyesha kandi ko abanyagihugu bashika ibihumbi mirongo itatu babuze aho bahungira ku bw'intambara ziriko zirabera mu gisagara ca tel afare ni muri irake aho igisirikare ca leta kiriko kigerageza kwigarurira ico gisagara gisanzwe kigenzurwa n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu stefan dujarike umuvugizi wa oni avuga ko abo banyagihugu basanzwe bahabwa imfashanyo aho bakoraniye bugarijwe mu, bugarijwe mu manuko no mu buseruko bw'ico gisagara ca ta afar
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi noneho amakuru mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye yandikiye sentare ntahinyuzwa ayisaba gusambura umugambwe msd umwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yagiriza msd gutera imigumuko no kubiba urwango eloge wirikaneza yaduteguriye inkuru uwo mushikiranganji asigura ko abanywanyi b'uwo mugambwe batahengeshanije kwerekana ingendo y'ubugizi bwa nabi no kubiba urwanko muri iryo kete umushikiranganji barandagiye yarungikiye sentare ntahinyuzwa kuri uyu wa mbere itariki ya mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi k'umunani yemeje ko mu mishamirano hagati y'abanywanyi ba msd barongowe n'umukuru wabo alexis nduhije ku itariki ya munani ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bakoze ibyaha bikomeye agereranya n'ubukoko barbari mu gifaransa umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu ashimangira ko ico gihe abanywanyi ba msd banyuruje abapolisi barabakubagura bambura impuzu bongera barabakomeretsa bakoresheje ibintu biturika bitezwa amaboko uwo mushikiranganji yemeza ko ico gihe ku cicaro gikuru c'uwo mugambwe hari hakoraniye abagumutsi batari bake bari batumye umutekano uhungabana ku mugwa mukuru bujumbura Pascal Bandage amenyesha kandi sentare ntanyuzwa y'u Burundi ko umugambwe MSD wahonyanze ingingo ya 35 igenga imigambwe yona ikabibuza imigambwe gushinga imigwi yitwaje ibigwanisho canke ikora nk'igisirikare umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yagiriza kandi MSD kuba barahonyanze amategeko n'ingingo bigenga gutunga ibigwanisho bicira umuriro n'inkontonto hamwe n'ibwirizwa rigenga imyiyerekano mu bibanza bihuriyamwo abantu benshi co kimwe n'irigenga itunganywa ry'amanama iciyongeye ko uwo mugambwe wagirizwa ko kuva wemererwa gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda utigeze werekana ingene ukoresha amafaranga n'uburyo bwawo nk'uko itegeko rigenga imigambwe ribisaba ku itariki ya kane ukwezi kwa kane uyu mwaka umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yari yafashe ingingo yo guhagarika umugambwe msd mu kiringo c'amezi atandatu umukuru w'uwo mugambwe alexis nduhije ari mu banyepolitike bahunze igihugu ubutungane bw'uburundi bwamusohoreye umutahe mpuzamakungu bumwagiriza guhungabanya umutekano w'igihugu gushinga imigwi y'abagwanyi no gushaka gutembagaza inzego umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko ibi vyagirije bihagije kugira ngo basabe sentare ntahinyuzwa gusambura umugambwe msd nk'uko amategeko y'igihugu abitegekanya mu ntango z'ukwezi kw'indwi umwaka ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwari bwafashe ingingo kandi yo guhagarika ivy'agateganyo y'indi migambwe indwi ariyo peit ver intwari cdp na debu sonovi rusangi n'abahuza iyo migambwe yagirizwa ko imaze igihe kinini idakora kandi ko haheze imyaka itatu yose iterekana amaraporo y'ibikorwa byayo canke ngo ushire ahabona ukuntu ikoresha ubutunzi bwayo hamwe n'abanywanyi bagize inzego nyobozi nk'uko amategeko abisaba ico gihe ubwo bushikiranganji nyene bwari bwahagaritse ivy'agateganyo ishirahamwe association radio publique africaine ryavyaye iradiyo yigenga rpa yimu zaturiwe mu kwezi kwa gatanu inyuma y'igeragezwa ry'ihirirwa ry'ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iryo shirahamwe ryagirizwa kuba ryakoze ibikorwa bibangamira umutekano w'igihugu no gutera uruhagarara mu barishinze harimo alexis nduhije arongoye umugambwe msd eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi y'induta muri tanzania bifuza gutahuka bahawe impapuro zo kuzuza kugira ngo bemeze ko ari bo koko babyisabiye abo bari mu miryango magana umunani yatangiye gusinya hcr ivuga ko hagiye gukurikiraho kubacyura mu gihugu cyabo umunyamakuru wacu muri tanzania pierre claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro amakuru ava mu ikambi y'impunzi induta muri tanzania avuga ko imiryango amajana umunani ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo batahe mu gihugu c'amavukiro abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka nk'uko ishirahamwe hcr ryitaye impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'indwi iheze bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo maze zikandika ko arizo zabyisabiye ku gushaka kwazo atagahato umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta avuga ko uko gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza baramanitse imiryango ishika ku majana umunani bariko baruzuza amafomu bazobaha bagira batahe ikindi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi bazoyafite majana umunani ejo kuwa mbere niho batangura kuza gutora kuzuza ayo mafomu kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ari uko batanguye kubatahana bayizuriza ku bibazo bitwaye inkambi twa mukuha makazi niyo bazoguha kubyo dutaye kuko irya kasa y'impunzi n'irya fomu batanga utwekeza kuzodushyira ku biro bitwara inkambi bazocaguha iyo emisoro wavukije uruzi nka dekarasiyo izapapuro ka mbere babahaye biyandikisha hari yanditse ko ati ye naka ndemeye gushaka kugushaka kwiwanje atagahata kuva ibyo bariko baruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku byinshi gushika ubu nta munsi wo gutabukanwa uramenyekana ico bikoze ishirahamwe hcr yitaho impunzi ryabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro vya nyuma ko gutabukanwa bizokorwa hisunzwe intara bahunze bavamwo
kuwa kane bazobitubwira mu nama ngaha hasire yatubwiye yuko ukuntu bazotaha bo bazozoragira bazotahana ku ntara ku ntara ubu ntibaziko batahana ikibumva urumva bazoza baravuga bati namba ari intara runaka ishikiriwe namba ari makamba babanze batahana b'imakamba biyandikishije baraheza babahishije bace batahana bace bavuga bati hashikiriwe nka ruyigi babatahane bahejeje bace bavuga hashikiriwe nka cankuzo niko bazoza baratahana ubu nta kubatahana ikivunzi intara bazoza baratahana intara ku ntara barazimanika bahejeje kuvuga ayo mafumu azoca bamanika intara zizotangura baragerewe cyane kuri raryohewe n'abandi nyine bakabiyandikisha bavuga bati hakiza ikirimo reka dutahe tujye i burundi urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi cumi na bitanu mu gihe iyo kambi y'impunzi ya nduta irimwo abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine na bine naho biri uko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba jewe sinshobora gutaha kuko jewe co nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ivyo rero ntibirahera je sinahunze ubukene sinahunze inzara n'uwo ntahana ku nguvu akantahana yopfuma anyicahama bakantwara ikiziga mbo ico kumenyesha ni uko abantu benshi bifuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barutse z'ayo mahera atasha aronka amadolari mirongo itandatu hamwe n'imfungurwa z'amezi atatu urumva acavuga ati kangende gutwara y'i burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera mbi mu rutangwe bibiri na cumi na gatanu umubyeyi gutaha ntabyumva mu gushyika ku bashyitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi bibiri na cumi na gatandatu ubu hari ko harataha abaje guhera mu kw'icumi na rimwe kuduga nta yundi abaje kera nta n'umwe arataha haraheze amezi arenga atatu bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga ni inzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake byatumye mbere haba imigumuko akarenga gatatu yo gusaba izo mfungurwa bamwe barakomereka abandi bitaba imana hari n'abavuga ko iyo nzara izohava ituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu ivyo ntawo bideha kuko uravye ubu ingene haguma hagabanurwa imfungurwa uko ukwezi guheze canke amezi abiri nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baje kwiyandikisha bose bahunguke reka tugabanye imfungurwa mpaka bonyene biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo babengahe tanzaniya mugabo ku byo tubona ni uko bamwe tuzohava duta tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu c'amavukiro nyene tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamwo mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta y'u Burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga ibihumbi mirongo umunani na kimwe ivyo vyashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza aherutse kugira mu gihugu ca Tanzania aho we na mugenzi we w'ico gihugu John Pombo Magufuli bahamagara impunzi zose ziri muri Tanzania gutahuka perezida Nkurunziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze kundwi heze abandi barundi barenga imiryango mirongo umunani bari bahungutse bavuye mu gihugu ca Kongo Pierre Claver nkuru yarusha ku bwishyu rya Amerika imurikagurisha mpuzamahanga ngarukamwaka ryaraye ritangiye i Kigali mu Rwanda umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yagiye kurisura ahuriraho n'abantu b'urubyiruko benshi bashakamo akazi erega ikibazo cy'akazi kirakomeye kuko mu rubyiruko Eric we ijwi rya Amerika igera igikondo mu mujyi wa Kigali habera imurikagurisha mpuzamahanga hagana mu masaha atanu kuzamura yasanze imyiteguro ari yose ku bashaka kumurika ibikorwa byabo ahano urujya n'uruza rwari rwose cyane ku rubyiruko rushaka akazi bamwe bemeza ko bamaze imyaka myinshi bashomereye nta cyizere afite ahagaze ku murongo ngo yinjire uyu yinubiraga imikorere y'iti itanoze y'abagurisha amatike yo kwinjiriraho kuko bashoboraga kumubuza amaramuko nari maze igihe kirekire ndi mu bushomeri ngize amahirwe aribwo mbonye akazi none ufite icyoba ko ushobora kukarata nshobora kukarata kubera yuko nyine habuze ko ninjira bose yarayampaye amafaranga ngo ninjirireho sindinjira ngo mukorere akazi ke isuku sindayikora gusa ubwo ngubwo urabona batoroganije nabi akazi kabo none biragenda bite ngo tugiye gutegereza ngo tuze kureba igihe kandi nshobora gusanga akazi kanjye bagatanze bagahaye abandi kuba nsanze bagaye abandi ntambuze akazi ukomeje muri iki cyanya cy'imurikagurisha haba imbere yewe n'inyuma urabona babuze ayo bacira nawe bamera kubera kuhabura akazi aba banyeshuri muri kaminuza bavuga ko bazindukiye ahabera imurikagurisha mu masaha yegera saa munani twabasanze bategereje rwiyemezamirimo batazi n'iyo aturuka ngo abahe akazi mutegereje bose bose se mwavuganye wapi nyine turamutegereje ntabwo tunamuzi batubwiye ngo nyine ngo hashobora kuba harimo imyanya niyo mpamvu natwe twagumye hano hari ahandi mwigeze munyura kuva mwaza byagenze
twagiye nyine muri aya masitandi yandi turebamo ariko tugasanga harimo abakozi abandi nyine twabaza bakatubwira ko nyine bafite abakozi benshi mu bashakaga akazi bakundaga kuba bari mu matsinda bamwe bahagaze abandi batembera mu masitandi n'abacitse intege bagashaka aho bahumbira akazuba ubegereye nta bindi baganira biri kure yo kubona akazi uyu yerekaga mugenzi we uwo ashobora kwisunga akabafasha kubona akazi
ubyibushye uwo wambaye baji wunamye kunoza kuri kontwari kuri kese niwe genda mureke ushaka njye gushaka akazi ni ukuvuga ngo ugiye kumubaza niba yaguha akazi n'ukabona witubwira bagenzi bawe ku rundi ruhande n'ubwo bamwe bari bumiwe hari n'abandi mu buryo butoroshye bari bishimye nyuma yo kubona icyo bakora nk'uyu mwari nawe wiga muri kaminuza ni ubwa mbere agiye gukora iyi mirimo mu iyamamazabikorwa niga amasaha nijoro ariko nyine ubwo mu gitondo zoza nkora nijoro njya kwiga iyo utaza kubona akazi nk'umunyeshuri muri kigali byari kuba bivuze iki byari kumbabaza bitewe n'ukuntu nari mbikeneye cyane ariko nyine kuba nagize amahirwe yo kukabona nabyo byanshimishije biragufasha bite nk'umunyeshuri biramfasha nyine kugira ngo njye mbona taransipoti njyana ku ishuri n- n'izindi nidi nkeneye muri rusange hari n'abamaze kumenyera bemeza ko ibihe by'imurikagurisha byageze aho bibageza bwana ubedi ibyiringira ari muri abo ikintu mazemo imyaka icyenda kamemu bifite aho bimaze kungeza ndihiye amashuri abasegonderi na kaminuza urumva ngeze kure hari bamwe mu bafite ibyo bamurika babwiye ijwi rya amerika ko bitewe n'abakeneye akazi ari benshi babuze icyo babikoraho bwana hapi ni umunyamisiri umaze imyaka isaga icumi amurikira ibikorwa bye mu rwanda ubwo twamusuraga yaduhamirije ko abamugana bari bakiza kandi ari benshi bamusaba akazi Yes, yes, yes. Up to now.
yego yego kugeza n'ubu ndi kubabwira nti mumbabarire mumbabarire njye mfite abantu icyenda abantu icyenda barampagije abantu icyenda kuri sitandi imwe abantu icyenda ni benshi mbere ya byose nkunda akazi kanjye kandi buri wese arashaka ko dukorana njyewe nahagaritse icyenda ni benshi cyane Nine is too much.
n'umwari asumuta ukora divayi muri beterave mu masaha ya saa sita yaramaze kwakira abasaga mirongo itatu bamusaba akazi kandi ntibita ku bwoko bw'akazi gusa nawe ntacyo yari bubafashe kuko umubare yifuzaga yari yawubonye cyane nk'umuntu uba ubona mfite ubushobozi bwo kumukoresha akambwira ati basi se wambaye n'ako gukubura hasi nkamugana ako gukubura hasi nako hari umuntu ugafite hari ababishinzwe akambwira ati noneho reka ngo usigire nimero yanjye igihe cyose uzakenera umuntu uzambwira abantu bize bafite diporome baraza bakubwira bati mpa akazi ko gukura hasi yesi abizi bafite diplome baraza bakambwira ati anasa neza pe ukabona ni umukobwa usa neza ariko ashaka akazi ukabona ko afite inyota yo kubona akazi ako ariko kose yagakora hari n'abarambiwe bagahitamo gutaha nk'itsinda ijwi rya amerika yasanze rwandex dutaje kubera tukabuze Eh, burya umuntu ntarambirwa ejo tuzagaruka nabwo nimukabura nitukabura rero tuzagenda ntabwo tuzagaruka pe ni benshi harimo aba- abashomeri benshi cyane ariko nanone nkabona kubona akazi bisaba uba uzwi kwa ntago waza uvuye mu rwongeye gusaba akazi uhita ukabona ako kanya nibyo ntibishoboka rwose umwirabura mugenzi wawe nako umunyarwanda akuzi muziranye nk'ubu tuziranye ashobora kuguteretera uwo munyamahanga akakwinjizamo none ubu mutashya amara amasare Eh, dutashe amara amaze isura uhakuye ni iyihe muri rusange isura ntakuye ni uko kubona akazi hariya ni uko ubuzwe hanze y'ababonye n'ababuze akazi abasanzwe bakora ibiraka mu mirimo ya tekinike nabo baravuga ko mu imurikagurisha ari itandukaniro uri umutekinisiye barakurwanira buri muntu aba ashaka nguri nkorera aka nguri nkorera icyo gihe ucura n'ibihumbi makumyabiri mirongo itatu mirongo ine ariko ucura n'ibihumbi mirongo itanu ariko mu biraka mu biraka ntabyo kabisa Eh, ibiraka uno munsi urabona ejo ukabura gutyo ku kazi bisanzwe tuba dukorera amafaranga make ariko iyo habaye egisipo ayo tuba dusanzwe dukora ku munsi ushobora kuba kwikuba nka gatatu cyangwa kane Icyagaragaye ku munsi wa mbere w'iri murikagurisha mpuzamahanga ryatangiye i Kigali mu Rwanda bishobora kuba indorerwamo nziza yo kuboneramo no kumva uburemere bw'ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda. Uretse aho kuri iri murikagurisha ntibitangaje kubona aho bashaka gutanga umwanya umwe w'akazi ku munsi w'ibizamini hakagaragara abasaga igihumbi bawupiganira. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare iheruka igaragaza ko ubushomeri mu Rwanda buri kuri cumi na gatatu ku ijana, abarangije amashuri makuru na kaminuza bari kuri cumi na kane ku ijana, mu gihe abarangije amashuri yisumbuye bo bari ku icyenda ku ijana. aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali dore noneho cya kiganiro amerika kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo uyu munsi mu nyemerere tugaruke ku kibazo cy'abazungu b'abahezanguni gikomeje gutera impagarara cyane mu gihugu turarebera hamwe muri make amavu n'amavuko yabo nk'uko abahanga babisobanura abazungu b'abahezanguni ni abazungu batekereza ko ubwoko bw'abazungu buri kandi bugomba kuguma hejuru y'andi moko byaba mu bwenge mu mibereho mu bukungu muri politiki mu muco mu by'idini ndetse n'amateka iyo ngengabitekerezo yabo ikubiye mu ntero n'inyikirizo yabo igizwe n'amagambo cumi n'ane y'icyongereza ngo we must secure the existence of our people and a future for white children bisobanura ngo tugomba guharanira kubaho kw'abaturage bacu n'ejo hazaza h'abana b'abazungu abazungu b'abahezanguni bafite urugomo rukomeye muri iyi myaka icumi gusa nibo bakoze mirongo inani na gatatu ku ijana by'ubwicanyi bushingiye ku rwango hagati y'amoko mu mirwano itandukanye hagati ya polisi n'imitwe y'abagizi ba nabi mirongo itanu na kabiri ku ijana byayo yashyamiranyije abapolisi n'abahezanguni hirya no hino muri leta zunze ubumwe za amerika umutwe w'abazungu b'abahezanguni wamenyekanye cyane ni uwitwa ku klux klan wavutse mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu wamaze imyaka itandatu urasinzira ku Ku Klux Klan yongeye kuzuka mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatanu noneho irongera irasinzira mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane muri iyi myaka makumyabiri n'icyenda nibwo Ku Klux Klan yagize abayoboke benshi bageraga kuri miliyoni esheshatu yamaze imyaka ibiri yonyine gusa irongera irasinzira maze yubura umutwe nanone mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatandatu kugeza n'ubu rero iracyariho muri iki gihe abayoboke ba Ku Klux Klan barabarirwa mu bihumbi umunani abahanga bemeza ko ariko abazungu benshi b'abahezanguni muri iki gihe ari abatibumbiye mu mitwe runaka ahubwo interineti ngo irabakusanya ku buryo bahanahana ibitekerezo byabo batagombye kwimenyekanisha ijwi rya amerika ikiganiro amerikana abahanga bavuga ko gushaka kwikubira byose atari iby'ubu mu bazungu muri leta zunze ubumwe za amerika byahozeho kuva na kera na kare kuva igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kikivuka mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu porofesor leland saito ni mwarimu muri university of southern california mu birebana n'ubumenyamuntu sociologie mu rurimi rw'igifaransa mu gitabo cye race and politics ari byo kuvuga ngo amoko na politiki yaranditse ati mu mateka yose ya leta zunze ubumwe za amerika abazungu bagize ubwoko intwaro yo kwishyira hejuru no gukumira abandi batari abazungu byaba mu buzima bwose ubukungu na politiki itegeko rigena ubwenegihugu ryo mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda ndetse ryavugaga ko abenegihugu ba leta zunze ubumwe za amerika ari abazungu bonyine gusa iryo kumira ryarakomeje riza kubyara imyivumbagatanyo y'abarwanyaga ivanguramoko mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo itanu mirongo itandatu gutyo naho stephen greenberg mwarimu muri rice university yo muri leta ya texas ni umuhanga mu birebana n'ubumenyamuntu n'imiturire yaranditse ati amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika ya mbere y'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu yagengaga abimukira yavugaga neza ko abakomoka mu majyaruguru y'uburayi ari bo bwoko buri hejuru y'andi moko gushyingiranwa byari bibujijwe n'amategeko ku bantu badahuje ubwoko kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi ubwo urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwaciye iteka ko amategeko abuza gushyingirwa hagati y'abantu badahuje ubwoko anyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika rutegeka rero ko ayo mategeko agomba kuvaho aho yari ari hose nshuti zacu iki kiganiro amerikana ntaho agihumurije ariko rero ntimujye kure ibiganiro byacu birakomeza noneho ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika umuhari w'ubugwanyi baharanira leta ya kisilamu umaze kwakwa ibice mirongo indwi n'umunani by'uturere bari barafashe mu gihugu cya iraq akarere bita ko ari umugwa mukuru wabo muri iraq barakomowemo kuva ku itariki icumi z'ukwezi kw'indwi ubu raka akarere bavuga ko ari gwabo muri siriya kariko karabohogwa ibice mirongo itanu n'umunani by'icyo gisagara bimaze kubohogwa intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya amerika mu mugambi mpuzamakungu wo kurwanya uwo muhari uharanira leta ya kisilamu brett migork yarabisiguye mu buryo burambuye mu kiganiro aheruka kugirana n'abamenyeshamakuru ibikorwa byo kubohora raka byatanguye ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu ariko byari bishyigikiwe n'ibindi bikorwa byari byaratanguye amezi make imbere yaho muri siriya mu bijyanye n'igikorwa cyo kurwanya uwo muhari bakorana ahanini n'umugwi w'abagwanyi bitwa the syrian democratic force uwo mugwi ugizwe n'abagwanyi ibihumbi mirongo itanu igice cyabo ni abarabu ikindi ni abakird mcgurk avuga ko uwo mugwi utarigera utsindwa intambara mu kwezi kwa gatatu abakomanda ku butaka baronse akaryo ko kugira igitero kitari cyitezwe ku gisagara cya raka bafashijwe n'urunani rw'abasirikare mpuzamakungu bagwanya uwo muhari bafashe icyo gisagara urugomero rwaho hamwe n'akarere kagurukiramwo indege migo kavuga ati ico gikorwa cari gikomeye kugira dutangire abo bagwanyi baharanira leta ya kisilamu kubera bariko barakoresha ako karere mu kugira uruja n'uruza rw'abagwanyi babo hamwe n'ibigwanisho mu karere ka raka rero cyari igikorwa gikomeye kandi cyakozwe mu gihe twari twakibashinze cyabaye igikorwa cyiza mu bikorwa byose twarabonye abagwanyi benshi bariko baragerageza guhunga aho abakingira ikibaba bahavuye baba bake cyari igikorwa gikomeye cyategerezwa gukorwa kubera abategetsi bari babisabwe kugira babonye akaryo ko kubikora bakore icyo gitero migoro kavuga kandi ati biriko biraza bizofata umwanya ati kandi izoba intambara itoroshe yongera ko ati ariko nk'uko byagenze mu gisagara cya mosul n'igisagara cya raka kizobohogwa
maze rero mugire umunsi mwiza kandi mukomeze muryoherwe na radiyo yanyu murakarama